mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi ni edirwe mubasuhuza mbaha ikaze mu makuru yacu yo muri iki gitondo tudatinze duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twayateguriwe na aloise bigirimana
mwaramutse edi mwaramutse abaduteze amatwi turayahera mu karere k'ibiyaga binini abantu barenga mirongo itatu barishwe mu bitero bikekwa kuba byarakozwe n'aba jihadiste hari ku munsi w'imana n'uwa mbere mu ntara ya ituri ni mu buraruko bushyira ubuseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo david beiza umuyobozi wa croix rouge muri ako karere yavuze ko abarobere b'umuhari adf bateye imihana y'abanyagihugu haruhande y'igisagara ca komanda kiri ku birometero mirongo irindwi na bitanu mu bumanuko bwa buniya umugwa mukuru w'iyo ntara ahatewe ni mangusu ahasize ubuzima cumi n'indwi hamwe na shauri moya ahishwa abandi icenda abandi bane bicigwa ku kiraro co ku ruzi rwitwa ituri nk'uko beza yabivuze abaroberi ba adf bamenyerewe bazwi ko ari ishami ry'umuhari w'iterabwoba leta ya kisilamu mu gice cyo hagati ya afurika uzwi ko ubwicanyi ku basivile ukoresheje imipanga hamwe n'ibindi bigwanisho bicira umuriro umushikiranganji wa mbere wa congo jean michel sama lukonde ariko aragendera ako karere aho ejo ku munsi wa mbere yashyitse igoma kwirabira ibibazo by'umutekano muke urangwa muri ako karere amakuru kuri afurika kandi kuri mari umushikiranganji w'ubudaga ajejwe imigenderanire n'amakungu ana rena barboke araganira n'abasirikare bari ku butegetsi muri mari muri iyi ndwi umuvugizi w'ubushikiranganji arongo yavuze ejo ku munsi wa mbere ko uwo mutegetsi azoba agiye kuganira kuri kazoza k'abasirikare b'ubudagi bari mu gihugu ca mari barboke ashika muri mari kuri uyu wa kabiri ahateganya kubonana na asimi goita arongoye igihugu hamwe n'umushikiranganji w'imigenderanire n'andi makungu abdulaye diyope azoca abandaniriza urugendo rwiwe mu gihugu kibanyi ca nigeri nigeri kuganira na perezida muhammed bazum hamwe n'umushikiranganji we w'imigenderanire ibrahimu yakubu intumbero y'urugendo rw'uyu mukenyezi ni ukumenya ishusho ya politike n'umutekano uko bihagaze muri ivyo bihugu mu gihe ubudagi bwikekeranya nimba bwogumiza abasirikare babwo muri mari ubudagi bufise abasirikare hafi igihumbi n'ijana mu mugwi w'abasirikare ba onu bari kubungabunga amahoro n'umutekano muri mari wiswe minusma iki gihugu ca buraya caratanze kandi abasirikare amajana atatu mu nteko z'ubumwe bwa buraya ziri kumenyereza abasirikare ba mari amakuru ku ntambara y'uburusiya muri kirene uburusiya bwavuze ejo ku munsi wa mbere ko mu mpera z'indwi irangiye bwasambuye ubuhinga bwa ikirene bwo kwikingira ibitero by'indege ni mu gihe perezida wa ikirene volodimir zelenski agabisha ko uburusiya bushobora kongera gutera mu buseruko bw'igihugu ciwe ibi byatangajwe n'uburusiya ntawabitohoje ariko umuvugizi w'uburusiya wo kwivuna abansi generale major igor konashenkove yavuze ko igisirikare ciwe cateye amamisire asambura ibikoresho vya gisirikare bitera amabombe bine vya ukraine ku munsi w'imana konashenkove yavuze ko ibi bitero vyatumbereye mu bumanuko bw'imicungararo y'igisagara ca dnipro kandi vyasambuye n'ivyuma vy'ubuhinga bwo kwikingira misire mu ntara ya myokolive Mi, mikolayive na karikive zelenski yongeye gusaba ejo ku munsi wa mbere amerika n'ibihugu vya otani izindi mfashanyo za gisirikare yasavye na cane cane n'abashingamateka ba koreya y'epfo kumurungikira ibindi bikoresho bishobora gukora gukorora misile z'uburusiya mu bufaransa naho ubufaransa bwarirukanye abarusiya batandatu bukeka ko bakora nk'abasumyi b'urusaku ku izina ry'ubudiplomate umushikiranganji wi mu Bufaransa ajejwe imigenderanire n'andi makungu yavuze ejo ku munsi wa mbere ko ibi ari nyuma y'aho iperereza ry'Ubufaransa rimenyeye ibikorwa byo mu ibanga bikorerwa ku butaka bwabwo uwo mushikiranganji yavuze ko abo bantu babasanze bakora ibikorwa bibangamiye inyungu z'Ubufaransa ariko iri tangazo ntiryavuze ubwoko bw'ibikorwa bagirizwa naho leta z'ubumwe za amerika yarategetse abakozi bayo badakenewe cyane muri konsira yabo mu gisagara cya shangayi ni mu gihugu cy'ubushinwa bategekwa kuvayo ku bwoba bw'amagara yabo ibi byavuzwe n'umuvugizi wa ambasade yabivuze ejo ku munsi wa kuri uyu wa kabiri mu gihe iki gisagara cyabonye abandura covid cumi n'icyenda biyongereye kandi n'ibikorwa byongeye kugagwa ubushikiranganji bw'imigenderanire n'ayandi makungu muri amerika bwategetse iri tahuka ku bwa covid cumi n'icyenda kandi n'abadiplomati ba amerika baragaragaje amakenga ku magara yabo igisagara cya shangayi mu bushinwa cyashyizwe mu ngingo zikomeye kuva uwo mugero utera ubwa mbere mu gisagara cya wuhan mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda iki gisagara cya shangayi cyavuze ko cyaronse abantu banduye bashasha barenga ibihumbi mirongo ibiri na bitatu kuri uyu wa kabiri aho benshi mu miliyoni mirongo ibiri na zitanu bakiri muri guma mu rugo muri icyo gisagara
aloyizi bigirimana urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho inshuti zacu mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri uganda mu karere ka gisoro muratwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice ya radiyo ijwi riyobora mu rwanda turavugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe amakuru yo mu biyaga bigari muri repubulika ya demokarasi ya kongo abaturage bakuwe mu byabo n'ibitero by'imitwe yitwaje intwaro bari mu bibogobogo bugarijwe n'ibibazo byinshi birimo ibyo kutagira ibyo bafungura emmanuel macron rero kuba arwaye wa mbere si ibintu bitangaje rwose aho naho yashitse ubwa mbere yoshobora gutsindwa ni uko amajwi ya marine le pen uyaseranije n'aya eric zemuro n'uwundi wa gatatu bashobora gutsinda emmanuel macron abo ni bamwe mu bakuwe mu byabo n'intambara muri kivu y'epfo leta y'u rwanda irateganya gahunda yo kugabanya inzibutso za jenoside amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane ntimujye kure muracyari kumwe nanjye edi rwema amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari u rwanda rurateganya kugabanya inzibutso hagasigara nke zafatwa neza zikabasha no kubika ibimenyetso umuryango w'abarokotse jenoside ibuka wo uvuga ko ushyigikiye iyo gahunda ugasaba ko inzibutso zitashyirwa kure byasaba abarokotse gukora ingendo ndende ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika asumuta kaboye iyi gahunda yo guhuza inzibutso za jenoside yatangijwe muri bibiri na cumi n'icyenda binyuze mu iteka rya perezida wa repubulika nimero zeru mirongo itandatu na rimwe akarongo zeru rimwe ryo ku itariki makumyabiri z'ukwezi kwa gatanu bibiri na cumi n'icyenda rigena imitunganyirize n'imicungire y'inzibutso harimo n'uburyo zigomba guhuzwa ibarura ryakozwe na komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside ikiriho cnlg mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu igaragaza ko muri icyo gihe mu gihugu hose hari inzibutso magana mirongo itatu n'enye n'imvi ijana na cumi n'eshanu ubwo komisiyo ya sena yari muri iki gikorwa umwaka ushize uturere twagaragaje ko kugeza ubu hari inzibutso ijana na mirongo irindwi n'ebyiri n'imva mirongo itanu n'eshatu ibyo bigaragaza ko hari intambwe z'ikubitiro zatewe mu guhuza inzibutso leta isobanura ko iteganya kureba uburyo imibiri igaragaza uko jenoside yakozwe yabikwa neza mu buryo bwa gihanga kandi ikabikwa igihe kinini minisitiri bizimana jean damascene uyobora minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda aherutse gusobanurira abasenateri ko kugira ngo ibi bigerweho bisaba ko hasigara inzibutso nke zo kubungwabungirwamo amateka igikorwa cyo kureba uburyo imibiri ishobora kubikwa imyaka myinshi iyo tekinoloji rero turiho turayikorera ku rwibutso rwa murambi nitumara kuyirangiza twagira n'izindi nzibutso tubijyanaho iyi mibiri igashobora kuba yazabikwa igihe kinini hanyuma tugasigara tuganira n'abantu n'izindi nzego kugira ngo indi ibe yashyingurwa ntabwo iyo mibiri yahama igihe cyose twumva hasigara imwe nk'ikimenyetso cya jenoside ariko ntibibe ngombwa yuko ku nzibutso zose iyo mibiri ikomeza kuba ihari kubungabunga imibiri imwe indi ikazashyingurwa birajyana n'ibirimo gukorwa muri ibi bihe byo kubungabunga bimwe mu byarangaga bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane ni kimwe n'imyenda naho hari tekinoloji turiho dukoresha inyamata y'uburyo imyenda nanone ivanwa mu mukungugu n'ibindi biyangiza igashobora kuba yazabikwa igihe kinini nka kimwe nyine mu bimenyetso bigaragaza ko abishwe bari bafite n'ibyabarangaga inyamata twarabirangije niyo mpamvu twabyimuriye ku rwibutso rwa ntarama ruri hafi ya nyamata kugira ngo bikomereze aho ngaho umuryango ibuka wita ku bibazo by'abarokotse jenoside wemera neza politike ya leta yo guhuza inzibutso mu rwego rwo kugabanya umubare wazo kugira ngo izisigaye zibashe gufatwa neza umunyamabanga nshingwabikorwa wa ibuka bwanayishakiye nafutari yabwira dijwi rya amerika bimwe mu bikwiye kuzitaba icya mbere ni uko abantu bafata umwanya bakaganiriza abantu bigasobanurwa icya kabiri nanone gikwiye kwitabwaho hari ni ukureba intera intera y'ahantu imibiri ivuye n'aho ishaka kujya ku buryo ahantu imibiri ivuye n'aho igiye hataba hari intera nini nta muntu ukwiye kwibuka abantu be yakoze ibirometero makumyabiri mirongo itanu icyifuzo cy'uyu muyobozi wa ibuka ntikijya kure n'icy'abandi bacitse ku icumu bwana pascal murindwa mu murenge wa ririma mu karere ka bugesera mu ntara y'iburasirazuba nawe atanga icyifuzo cye ntabwo byaba ari byo ushobora kuba uhungishije abantu ababo yenda ntibazagire accessibility kubageraho bashenda nk'urwo rw'igashora ruhuza ikintu cyahoze ari komine ukarukuraho yenda ukarujyana inyamata ntabwo byaba ari byo waba ufasha abantu ukabajyana ukabashyira kure y'ababo ijwi rya amerika ryashatse kumenya uko abandi baturage batari mu bacitse ku icumu bumva iki gitekerezo uyu ni umuturage utuye mu karere ka ngoma mu ntara y'iburasirazuba twavuganye natwe twese nk'abaturage muri rusange tuba dukeneye ahantu ho kwibukira kandi hafi y'iwacu ni ukuvuga ngo hariya ni ahantu twishyikira ni ahantu dushobora kugera bitatugoye ni ahantu abana bacu bashobora guhita wa mwana uvuye kwiga akareba ko bati eh hariya ni ku rwibutso ni ukuvuga ngo ni ahantu hashyinguye imibiri y'abazize jenoside yakorewe abatutsi igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane kugeza ubu hari inzibutso za jenoside enye zatangiye gusabirwa kwinjizwa mu rwego rw'isi zikajya zicungwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burezi ubumenyi n'umuco unesco ku ikubitiro inzibutso enye zirimo urwa nyamata mu karere ka bugesera urwa murambi muri nyamagabe urwa gisozi mu mujyi wa kigali n'urwa bisesero muri karongi nizo zoherejwe muri unesco minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda isobanura ko leta y'u rwanda yamaze kugeza ibisabwa muri unesco mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ariko byadindijwe n'icyorezo cya kovide cumi n'icyenda cyahise gikurikiraho asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
urukiko rw'ubujurire mu rwanda rwategetse urwego rw'amagereza gufungira bwana fabiye twagirayezu muri gereza iri hafi y'aho urukiko ruherereye umucamanza yavuze ko ari ngombwa ko twagirayezu aburana imbonankubone aho kuburanira ku ikoranabuhanga ni mu rubanza aburanamo na bagenzi be ibyaha byo gushaka kugira nabi ubutegetsi buriho ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa
bwana fabien twagirayezu wabaye intandaro y'isubikarubanza ryo kuri uyu wa mbere yagaragaye mu buryo bw'ikoranabuhanga ry'iyakure rizwi nka videwo konferansi abareganwa nawe bane bari mu rukiko rw'ubujurire twagirayezu afungiwe muri gereza ya rubavu mu burengerazuba bw'u rwanda twagirayezu yabwiye urukiko ko yari yandikiye ubuyobozi bwa gereza afungiwemo asaba kumwimurira hafi y'aho urukiko ruri akaburana yisanzuye arashaka kuburana imbonankubone ari n'umunyamategeko umwunganira na bagenzi be aho kuburanira ku ikoranabuhanga yavuze ko mu buryo bw'ikoranabuhanga atumva neza amagambo yose avugirwa mu rubanza umunyamategeko gatera gashabana umwunganira yabwiye urukiko ko byaba byiza twagira yeza aburanye imbonankubone yavuze ko nawe ubwe yandikiye ukuriye amagereza mu rwanda asaba ko yunganira bamufungira hafi y'urukiko yavuze ko yatunguwe no kubona atari mu rukiko nk'abandi gashabana yasabye ko mu migendekere myiza y'urubanza no mu nyungu z'ubutabera urukiko rwasuzuma ubusabe bw'uwo yunganira yavuze ko ibyo twagira yezu na bagenzi be baregwa ari bimwe kandi n'icyemezo cy'abafatiwe ari kimwe gatera gashabana arasaba ko twagira yezu kugeza ubufatwa nka kizigenza w'itsinda ryose yahabwa uburenganzira bungana n'ubwa bagenzi be umushinjacyaha bwana faustin mukunzi yavuze ko kuburanira ku ikoranabuhanga ubwabyo nta mbogamizi byakabaye biteza gusa mu nyungu zo gutanga ubutabera buboneye mukunzi yabwiye urukiko ko kuba uruhande baburana rusaba kuburana imbonankubone ari uburenganzira bemererwa n'amategeko umushinjacyaha yahise azamura inzitizi ivuga ko mu buryo bw'ikoranabuhanga umunyamategeko gashabana n'abo yunganira bagejeje ku rukiko imyanzuro y'inyongera igihe cyararenze agasaba ko iyo myanzuro urukiko rwayitesha agaciro gatera gashabana yabwiye urukiko ko yashyizemo iyo myanzuro hasubiza ku bindi bimenyetso ubushinjacyaha bwashyizemo nyuma gashabana aravuga ko ubusabe bw'ubushinjacyaha bugamije gushaka kubabuza uburenganzira busesuye bwo kwiregura yavuze ko ibisobanuro by'ubushinjacyaha nta shingiro bifite yabwiye urukiko ko uruhande baburana rutubahiriza ihame ry'uburenganzira busesuye bwo kwiregura no kubona ubutabera buboneye izo ngingo zombi nizo zateye inteko ihuranisha kujya kwiherera yifataho imyanzuro nyuma y'igihe kitarambiranye umucamanza mu rukiko rw'ubujurire yafashe icyemezo gitegeka urwego rw'amagereza kwegereza twagira yezu hafi y'urukiko rw'ubujurire yavuze ko ku kijyanye no kuvuga ko atumva ibivugiwe mu rukiko bitari ukuri kuko yasubizaga ku bivugirwa mu iburanisha nta mbogamizi yahisemo kwimurira iburanisha ku yindi tariki ku nzitizi y'ubushinjacyaha urukiko rwavuze ko kuba habayeho isubikarubanza ari umwanya mwiza ku bushinjacyaha buzasoma imyanzuro yatanzwe n'abaregwa bwazahura n'imbogamizi bukazazigaragaza mu iburanisha ritaha abaregwa kugeza ubu batanu bafashwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ari abarwanashyaka b'ishyaka FDL inkingi ritaremerwa mu mategeko y'u Rwanda bari barangajwe imbere na bwana Boniface Twagirimana wari visi perezida wa mbere wa FDL inkingi uyu urwego rw'amagereza rutangaza ko yaturutse gereza ya Mpanga yari afungiwemo bwana Fabien Twagirayezu ufatwa nk'umukuru w'itsinda yari ashinzwe ibikorwa by'ubukangurambaga mu ishyaka FDL inkingi ari muri babiri bakatiwe imyaka cumi n'ibiri y'igifungo ari nacyo gihano kiremereye muri uru rubanza aregwa ko yari ashinzwe ibikorwa byo kohereza abarwanashyaka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bikorwa byo kwitoza gisirikare mu mugambi wo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda mu mwaka ushize w'ibihumbi bibiri na makumyabiri urukiko rukuru mu Rwanda rwabahamije ubwinjiracyaha mu kure mu mutwe w'ingabo utemewe ibyaha bahakana bakavuga ko bishingiye ku nyungu za politiki iburanisha rizasubukura ku itariki ya cumi n'icyenda z'uku kwezi niba ntagihindutse akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali muri repubulika ya demokarasi ya kongo abaturage bakuwe mu byabo n'ibitero by'imitwe yitwaje intwaro bari mu bibogobogo muri teritwari ya fizi intara kivu y'epfo bugarijwe n'ibibazo byinshi birimo ibyo kutagira ibyo bafungura ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika vedaste ngabo uri mu mujyi wa uvira aba baturage bari basanzwe batuye mu mihana irenga mirongo ibiri ariko kuri ubu birundanirije mu mihana itarenga itatu kubera ibitero by'imigwi yitwaje ibigwanisho aho bakambitse bamwe mu nsengero abandi mu mazu ya hiyari kisombe no kwa matare bavuga yuko kubera kudahabwa inkunga n'abagira neza imibereho yabo irushaho kuba mibi rutabagisha rutambwe yari asanzwe atuye mu muhanda wo mu magunga ubu akambitse mu bibogobogo kwa matare twebwe kuronka ibyo kurya biratugoye cyane ntawuhinga urabona kiriya gihugu cya ibibogobogo muri plato y'ibibokoboko igizwe n'amasegiteri abiri ikagirwa n'amagurupe matatu ariko twese twese abo bantu bose bose bari ahantu hitwa gusa bari muri iyo mihanda ibiri ni umuhana wa gisombe ni umuhana wa bijanda uhura no kwa matare ntibatambuka nta bagenda ibirometero birenze bibiri utwo kujya ibyo kujya kuboneka biboneka ku ngorane mupaka haboneka ifaranga duhabwa ifaranga n'abana bacu iyo bari guverinema frdc akaba ari kutujyanira ibyo kurya usibye iki kibazo cyo kudahabwa imfashanyo y'ibiribwa aba baturage bafite bafite n'ikibazo cyo kutagira ibitaro kuko n'ikigo nderabuzima bafite hari indwara kitavura ngo marubonesha ni umuturage wo mu bibogobogo duhereye ku bagore bafite inda umugore unaniwe kubyara mu nzira isanzwe uwo nguwo ni ugupfa kuko mbere umugore unaniwe kubyara abantu bagitekanye ambiranse zakazivanga baraka zikajya mu rwego kubatora ariko ubu ngubu ntanzira ntanzira kandi urumva inepfo muri meri ya baraka niho hari abadogitere ariko urumvira iwacu ntabadogitere bahari icyo nicyo kibazo kabisa cy'ubuzima abantu bafite aho abana kurwara izi ndwara zikomeye abantu ko barapfa akarengane kubera nyine situwasiyo abantu barimo kumeze nazubagape washimangira ko n'abana babo bafite ikibazo cyo kwiga nabi kuko amwe mu mashuri bari basanzwe bigiramo yahiye abandi nabo babuze uburyo basubira ku ishuri kubera impamvu za mikoro make abana bacu benshi ntibiga kubera kubura ubushobozi ikibishurira kuko abantu bose ni abanyage abandi bigiraga ahantu heza ku ibarabara baraka uvira n'ahandi tumaze guterwa inzira zarabuze abantu tuba bakigenda n'ubu nyine turasa nk'abantu bimiriwe ariko kandi icyo dufasha ni uko mwatuvugira hirya no hino bakadufasha benshi baricaye kubera ubwo bushobozi bukeya abandi nyine bene aba bana bato ko bariga umutekano nyine utari mwiza cyane iyi miryango irenga magana atanu iri mu bibogobogo igizwe n'abantu barenga ibihumbi birindwi nubwo biruku irashima uruhare rw'ubuyobozi bwa gisirikare bwo muri aka karere kuko n'agahenge k'amahoro bafite aribo babikesha turashima generale ramazani fundi uri wa operasiyo sokorade sidisidi nimba abantu bahe bava mu bibogobogo bakaza bakikano baraka ni ku murimo yakoze yavuye uvira araza agera baraka akoresha inama baraka yumvisha abantu ikibazo y'uko bakwiriye kubana bose mu mutekano bakabana mu mahoro agenda akoresha inama za rweba arazamuka akoresha inama za bibogobogo ndetse yongera n'izindi ngabo twagerageje kuvugisha ishyirahamwe rya oni rishinzwe ibikorwa by'ubufasha muri fizi na uvira rizwi ku izina rya oca ritubwira yuko batemerewe gutanga amakuru gusa andi makuru ava mu bibogobogo avuga yuko hari ubufasha ishyirahamwe rya pamu ijiyafi hamwe na gakondo ndetse n'amahoro batanze kuri aba baturage si mu bibogobogo honyine hari ibi bibazo by'abateshejwe ibyabo bavuga yuko bafite ikibazo cyo kudahabwa ubufasha ahubwo n'abaturage batuye za rurambo rubuga nabo bafite icyo kibazo veda singabo ku bwaragijwi ry'amerika uvira mutara kivu y'epfo mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika mu bufaransa perezida emmanuel macron na marine le pen utavuga rumwe na leta nibo bazahatana mu cyiciro cya kabiri cy'amatora y'umukuru w'igihugu mu mpera z'uku kwezi mu matora yabaye kuri iki cyumweru macron yaje ku mwanya wa mbere n'amajwi makumyabiri n'arindwi n'ibice mirongo itandatu ku ijana mu gihe le pen yabonye amajwi makumyabiri na rimwe n'ibice mirongo icyenda na bitanu ku ijana mugenzi wacu fidel niyongabo yavuganye n'umunyamakuru w'inararibonye atanasi karayenga uri pari mu bufaransa aragaruka ku byavuye mu matora yabaye kuri iki cyumweru n'uko ibintu bishobora kuzagenda mu matora y'icyiciro cya kabiri mu by'ukuri ntibyatangaje kuko insiti de sondaje barya bapima imico y'abantu ingene bazotora babivuze kuva kera yuko macron azoba uwa mbere kandi baravuga yuko marine le pen azoba uwa mbere emmanuel macron rero kuba arwaye uwa mbere si ibintu bitangaje rwose ahubwo igihambaye cerekana yuko naho yashitse ubwa mbere yoshobora gutsindwa ni uko amajwi ya marine le pen uyateranije n'aya eric zemur n'uwundi wa gatatu yitwa ndamuyoboka itsinda mugabo afise amajwi makenya uteranije rero amajwi y'abantu bitwa ngo bari iburyo bwa kure cyane bashobora gutsinda emmanuel macron birashoboka rwose kubera kuko uwundi mugabo yitwa melanchon nawe yarose amajwi menshi cyane wewe rero ari ibubafu mugabo ibubafu bwa kure hanyuma yavuze ati ntimuze muha amajwi y'iwaje marine le pen mugabo ntiyavuze ati murayaha emmanuel macron bivuga yuko mu bamutoye bamwe bashobora gutora marine le pen naho bamwe bari ibubafu bwa kure n'uburyo bwa kure ntawuzi rero ingene bazotora bivuga yuko emmanuel macron mugabo naho abavuga yuko ashobora gutsindwa kandi nivyo arashobora gutsindwa bivuga n'ubwa mbere umuntu w'umukuru w'igihugu yahora atwara aronka amajwi menshi gusumba ayo yaronse ubwa mbere ico ni ikintu cerekana yuko abantu bamwizeye ikindi ca kabiri ni uko muri iki gihe turimwo harimwo ibintu vyinshi vyahindutse cane cane covid yarakubise abantu baramererwa nabi cyane si mu bufaransa gusa ni ku isi yose hanyuma n'ingwano yo muri ukraine rero nayo irateye ubwoba abantu barafise umutima uhagaze byerekana yuko uwuzotorwa ari we wese ari emmanuel macron ari marine le pen ni ukuri kuva icyo gihe cya covide n'iyi ndwara yo muri ukraine ntibizoba byoroshe biravugwa ko marine le pen atsimbataye ku mico n'imigenzo ya kera harimwo no kuba avuga ko azira abimukira hamwe yotsinda kubimukira babi mu bufaransa ibintu vyogenda gute
muri make ntacyohinduka kuko nta kibazo cy'abimukira si benshi zikirenga ahubwo afite ikibazo nkaemuri ico kimwe afite ikibazo c'abantu bavuye muri afurika kuva kera bavuye mu bihugu by'abarabu bavuye mu bihugu by'abirabure byo muri afurika wewe babona ko arabimukira mugabo benshi n'abafaransa babyawe n'abantu baje kurwanira ubufaransa kera canke baje gukora ino kera benshi rero babita ngo nabimukira ariko mu by'ukuri n'abafaransa ahubwo babuze umuti wo kuvura ibibazo bafise mugabo bija ni ukwibesha ntacazohindura naho ku bavuga ko yoba afitaniye imigenderanire myiza kandi akunda gushimagiza vladimir putin perezida w'uburusiya uh, mu gihe tubona ibibazo biri korea nko muri ukraine hamwe yotsinda mwobona ko i- ico kibazo cogenda gute c'ubufaransa ko yavuze ko hamwe yotsinda yosubira kugirana imigenderanire myiza na putin Em, aho iryo bari barariguye kuko umubonano mwiza na Putin gusa ni ukuvuga mu nshuro ya mbere haciye imyaka itanu uwo yashaka yuko n'ubufaransa buva muri union européenne mu bumwe bw'abanyaburaya nka kujya ku bwongereza muri icyo gihe yashaka yuko n'ubufaransa buva muri euro ifaranga basangiye n'ibindi bihugu by'uburaya rero naho avuga ko yabihevye yabivuyemo ni ukuri ntawomwizikira kuri icyo kintu kandi noneho putin azomufasha kugira ngo uwo mugambi ugaruke kuko putin afise umugambi wumvikana uboneka kandi ya- ariko arashira mu ngiro agomba gusenya ubumwe bw'abanyaburaya nta kindi rero na union européenne ni igikoresho azoba igikoresho ca putin urakoze reka turindire inshuro ya kabiri y'amatora turabe ibizovamwo yari atanasi karayenga umuhinga mpanuzwa jambo ku bijanye no guhanahana amakuru akaba ari n'umumenyesha makuru w'inararibonye ari i Paris mu bufaransa twariko turavuga ku matora mu bufaransa inshuro ya mbere yabaye ku munsi w'imana urakoze urakoze cyane nshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho muri iki gitondo ni aha tuyasoreje ndabashimiye mwese mwabanye natwe mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku ijwi ry'amerika kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe
radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyize gusa nibyo byayiranze n'ibiri imbere ntanyeka twizere ko izorushiriza radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu
ya ibi ni bike muri byinshi abarundi ba